iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivuga i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikaze mwese ku ijwi rya amerika muri kumwe na fideli niyo ngabo mu kanya turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini akurikirwe n'ikiganiro iwanyu mu ntara inyuma yaco ntihagire aho muja turabafitiye ikiganiro c'umuziki amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini muri repubulika ya demokarasi ya kongo ababuze ababo mu myiyerekano yabaye ku munsi wa gatatu urangiye mu gisagara ca goma basaba kuronswa ubutungane jimi shukurani bakomera araduha ibindi kuri iyi nkuru ibi babivuze kuri uyu wa gatanu umunsi umwe gusa nyuma y'uko habayeho imyigaragambyo yahitanye abantu mirongo ine na batatu abandi mirongo itanu na barindwi bagakomereka mu mujyi wa goma kuwa gatatu ushize abavuganye n'ijwi ry'amerika bagwiriyemwo abagore bagaragaza agahinda batewe no kuba babo baraguye muri iyi myigaragambyo abenshi muri bo bemeje ko ababo barashwe n'ingabo za leta zifatanyije na polisi y'igihugu ubwo yageragezaga gukumira imyigaragambyo mu gitondo kare umwe muri bo ni madamu rebeka sifa paluku umugore w'imyaka makumyabiri n'irindwi tumusanze iwe mu rugo ahazwi nka nyabushongo muri komine ya karisimbi avuga ko umugabo we wari umumotari yarashwe n'abashinzwe umutekano ubwo yari atwaye abagenzi
umugabo wanjye ni umumotari bamwishe ahetse abakiriya bajyanye indosho ubwo yari ageze imbere hariya bamukubita amasasu we nawe yari ahetse bose barapfa ubu byanyobeye nsigaye ndi umupfakazi abana nabo babaye imfubyi kandi ntabwo barakura
mu gahinda kenshi uyu arasaba ko abakoze ubwo bwicanyi bashyikirizwa ubutabera bakaryozwa ubugome bakoreye abakongomani
ndasaba ubuyobozi budufashe rwose kuko ntabwo twumva ukuntu abantu bakicwa nk'inyamaswa bica abaturage aho kugira ngo bajye kurwana n'imitwe yitwaje intwaro barimo kwica abaturage nibadufashe rwose
mu masaha ya mu gitondo kuri wa gatanu abagize itorero rya wazalendu bahuriye ku cyicaro gikuru cy'iri torero aha barimo bakusanya ibisigarizwa by'urwo rusengero dore ko rwatwitswe n'abashinzwe umutekano mu myigaragambyo abagize iri torero nibo bari bateguye imyigaragambyo yo kwamagana ingabo zawe ni muri kongo ndetse n'iz'umuryango wa afurika y'iburasirazuba yiyase aha hari hateraniye imbaga y'abayoboke b'iri torero uru rusengero rwabo rwatwitswe n'abashinzwe umutekano kubera ko hari hakekwa ko abayoboke b'iri torero bitegura guhangana na polisi bahati evariste umwe mu bakirisitu b'iri torero yari ahari ubwo abashinzwe umutekano bahageraga yemeza ko kuri uru rusengero ariho hicwa abantu benshi ugereranyije n'ahandi hose mu mujyi wa goma ni abantu benshi cyane kuko imbere abari barimo barenga magana atatu kandi abo bose bamwe basohowe abandi bajyanwa ahantu hatazwi ariko hari benshi barashwe ubwo bageragezaga gusohoka abandi batwikirwa muri uru rusengero kuko bahadusanze tukiri mu masengesho ya mu gitondo aho tutarabona kugeza ubu ngubu barenga magana abiri benshi muri abo bayoboke bavuga ko batumva ukuntu abagakwiye kubarindira umutekano aribo babanyanyagije mu rufaya rw'amasasu nubwo benshi muri bo batizeye ubutabera barasaba umuryango mpuzamahanga kwinjira muri iki kibazo ku buryo bwimbitse ababikoze bakabiryozwa ibyo bakoze nibwo bwa mbere twabibona twabonye imyigaragambyo myinshi ariko ubu ngubu nibwo twabona imyigaragambyo imeze itya nibafatwe kandi bahanwe rwose kuko abapfuye barenze ijana ubutumwa mfite n'ubwo guha ubuyobozi ngo bukurikirane ibi byose birimo kuba kuko turimo gupfa nk'inyamaswa ababikoze ntibafatwe kandi bahanwe kuko natwe twese bashobora kutwica niba ubutabera bwacu bukora neza mu by'ukuri nibakurikirane iki kibazo ababikoze babiryozwe kuko dukeneye kubona abapfuye bahabwa agaciro ubundi bapfuye bazira ubusa Espoir Ngarukiye umunyapolitiki wo mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru we abona ko umuyobozi w'intara ya Kivu ya ruguru General Constant Makongba ndetse n'umuyobozi w'umujyi wa Goma aribo bagakwiye kuryozwa ubu bwicanyi umuyobozi w'umujyi ndetse na guverineri bose bari bamenyeshejwe ko ari buze ku imyigaragambyo nubwo banze ko imyigaragambyo ikorwa ntabwo bagakwiye kohereza abapolisi n'abasirikare ngo barasa abaturage icyo dusaba ni uko meya na guverineri bose bakweguzwa ku mirimo yabo kandi bagakurikiranwa n'ubutabera bo ubwabo kuko barashe abaturage batari bafite n'imbunda kugeza ubu haracyariho gushidikanya ku mibare nyakuri y'abaguye no gukomerekera muri iyi myigaragambyo gusa nyuma y'uko ubuyobozi bw'intara kivu ya ruguru butangaje kuwa gatatu gatatu kw'abantu barindwi gusa aribo bayiguyemo leta ya Kinshasa mu itangazo ryayo yemeje ko kugeza ubu abantu mirongo ine na batatu aribo bagaragaye ko bapfuye hagakomereka mirongo itanu na barindwi abandi ijana mirongo itanu n'umunani barimo abayobozi b'itorero Uwezo wa Neno Wazalendo bakaba bakiri mu maboko y'ubutabera gusa imibare iterwa utwatsi na benshi mu babonye uko iyi myigaragambyo yagenze barimo n'abahagarariye imiryango itabogamiye kuri leta bo bavuga ko uyu mubare ari muke cyane mu itangazo ry'ishyami rya ONU rishinzwe uburenganzira bwa muntu rivuga ko ribabajwe n'ibyabereye muri iyi myigaragambyo muri iri tangazo ONU isaba ko hatangizwa iperereza kugira ngo hamenyekane abakoze ubwo bwicanyi bagahanwa nk'uko amategeko abiteganya nubwo leta ya Kinshasa ivuga ko abafashwe n'inzego z'umutekano ari ijana mirongo itanu n'umunane ONU ivuga ko bagera kuri magana abiri makumyabiri na babiri kandi ko umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera ONU yongeye kwibutsa ko uburenganzira bwa kiremwamuntu bukwiye kubahirizwa yewe no mu gihe hari imyigaragambyo itabangamiye umutekano w'igihugu Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
muri gabo urunani rw'imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi ejo rwahamagariye umuryango mpuzamakungu kumvisha abasirikare batembagaje perezida ali bongo gusubiza ubutegetsi abasivili muri icyo gihe general brice oligi ngwema yari umusirikare mukuru w'ingabo zijejwe gukingira umukuru w'igihugu niwe yagenywe n'abasirikare batembagaje ubutegetsi ngo ayobore igihugu uyo atangaza ko uwari perezida ali bongo yashizwe mu kiruhuko cy'izabukuru ni inkuru dushyikirizwa na temistokle mutijima generali origi ngwema aganira n'ikinyamakuru le monde yavuze ko ari bongo yashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru kandi afite uburenganzira bwe bwose yagize ati ni umunyagabo usanzwe nk'undi wese nta burenganzira yari afite bwo gutegeka manda ya gatatu itegeko nshinga ryarahonyowe amatora ubwayo ntiyari meza rero igisirikare cyafashe umwanzuro wo guhindura ibintu umwanzuro wo kubahiriza inshingano zacyo kuva mbere y'irihirwa ry'ubutegetsi ryamaganywe n'umuryango w'ubumwe bwa afurika ndetse n'ubufaransa iki gihugu cyo muri afurika yo hagati gikize cyane ku bikomoka kuri peteroli cyari kimaze imyaka mirongo itanu n'itanu gitegekwa n'umuryango wa bongo abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntibahwemye kwamagana imitegekere y'uyu muryango bafataga nk'iy'uruhererekane rwa cyami mu gihugu aho ruswa yabaye icyorezo umunsi byose byahindukiye watangiranye n'itangazwa mu ijoro ry'insinzi ya bwana bongo mu matora yari yabaye ku wa gatandatu ushize uza gusozwa n'amatangazo y'abahiritse ubutegetsi kuri televiziyo aba batangaje ko bashyizeho ubutegetsi bw'inzibacyuho batavuze igihe buzamara ku mugoroba wo ku wa gatatu umukuru w'igihugu mushya generali brice origi ngwema wari umuyobozi w'itsinda rishinzwe kurinda umukuru w'igihugu umutwe kabuhariwe mu gisirikare cya gabo yagizwe ku mugaragaro perezida w'inzibacyuho nyuma yo gutambagizwa n'amagana y'abasirikare bishimira insinzi abasirikare bari basubijeho itumanaho rya interineti mu gitondo cyo ku wa gatatu bategetse gusubira kumvikana no kugaragara mu gihugu kw'ibitangazamakuru nka radiyo mpuzamahanga y'abafaransa rfi za televiziyo france 24 ndetse na tv 5 monde byari byahagaritswe n'ubutegetsi bwa bongo ku mugoroba wo ku wa gatandatu ushize icyakora barekeyeho umukwabu w'amasaha y'akazi wo guhera saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kugera saa kumi n'ebyiri z'umugoroba ibyo bakaba baravuze ko babikoze mu izina ryo kubungabunga ituze n'umutekano ikindi kandi n'imipaka y'igihugu iracyafunze perezida wahiritswe bwana ari bongo w'imyaka mirongo itandatu n'ine y'amavuko yagaragaye biboneka ko yihebye muri videwo yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga aho yumvikana mu rurimi rw'icyongereza ahamagarira inshuti ze zose ku isi gusakuza icyakora mu murwa mukuru libreville cyangwa se ni port gentil mu murwa mukuru w'ubucuruzi ho abaturage bari uruvunganzoka mu mihanda bishimira ibohorwa rya gabo mu gace gatuwe cyane muri libreville ka prensieri umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp yiboneye abantu babarirwa mu ijana ku kiraro baba abagenda n'amaguru cyangwa bari mu modoka basakuza ngo bongo hanze mu karuru basuhuzaga ndetse bagakomera amashyi abapolisi bambaye imyambaro yo guhosha imvururu n'amasura yabo ahishe iporo janti umurwa mukuru w'ubucuruzi mu gace ka shatodo gatuwe cyane kandi kiganjemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi abantu babarirwa mu magana bavugije akaruru basakuza ngo gabo yabohowe Usmane Manga umunyamakuru wigenga wavuganye na AFP yavuze ko bamwe babyinanaga n'abapolisi ndetse n'abasirikare bambaye imyambaro y'akazi ari bongo yari yatorewe kuyobora gabo mu ibihumbi bibiri n'icyenda nyuma y'urupfu rwa se umubyara omar bongo ondimba inkingi ya mwamba ya politiki y'ubufaransa muri afurika wari umaze imyaka mirongo ine n'umwe ategeka iki gihugu abahiritse ubutegetsi batangaje ko acungiwe iwe hamwe n'umuryango we ndetse n'abaganga be umwe mu bahungu be nuredini bongo valante yatawe muri yombi ashinjwa ubugambanyi bwo mu rwego rwo hejuru yafunganywe n'abandi bayobozi bo muri perezidansi batandatu b'insoresore barimo n'uwari umuyobozi w'ibiro bya bwana bongo hamwe n'abayobozi bakuru babiri b'ishyaka pdg rya bwana bongo abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse na sosiyete sivile bahoraga bashinja abagize iri tsinda ry'insoresore kuba aribo bategetsi nyakuri b'igihugu ibyo bakabikomora ku kuba ari bongo ataragifite imbaraga kubera ibisigisigi byo guturika kw'imitsi yo mu bwonko yagize mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ku ruhando mpuzamahanga ibihugu n'imiryango mpuzamahanga ntibyatinze kugaragaza uko byakiriye irihirikwa ry'ubutegetsi rindi mu gihugu kibarirwa mu gace ka afurika gakoresha ururimi rw'igifaransa Loni ndetse n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika baryamaganye ndetse basaba abasirikare kudahungabanya ubuzima bwa Bwana Bongo n'aba hafi ye. Ubushinwa bwo bwahamagariye kwita ku mutekano wa Ali Bongo. Uburusiya bwo bwagaragaje ko buhangayikishijwe n'ibyabaye. Ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye igisirikare cya Gabo kubungabunga ubutegetsi bwa gisivili. Ubufaransa bwahoze bukoroniza Gabo bwamaganye ihirikwa ry'ubutegetsi ryakozwe n'igisirikare cyo kimwe n'Ubudage bwanakomoje ku kunenga kwemewe ku bijyanye n'umucyo ku matora yaherukaga kuba. Ubwongereza nabwo bwakoze nk'ibyo ariko bunemera impungenge zari zagaragajwe ku matora aheruka. Bwana Bongo yahataniraga manda ya gatatu yakuwe ku myaka irindwi ishyirwa kuri itanu mu matora yabaye kuwa gatandatu ushize ni amatora yarimo ibyiciro bitatu ni ukuvuga itora ry'umukuru w'igihugu iry'abadepite n'iry'abakuru b'intara n'imijyi radiyo ijwi rya amerika isamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo iravuga ko abantu mirongo ine na batatu baguye mu myigaragambyo yabaye kuri uyu wa gatatu mu mujyi wa goma itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa gatanu riravuga ko abandi mirongo itanu na batandatu bakomeretse iyo myigaragambyo yari yateguwe n'ubuyobozi bw'idini aganura uwezo wa neno wa zalendo yari igamije kwamagana ingabo z'umuryango w'abibumbye z'umuryango uburasirazuba bwa afurika n'amashyirahamwe akorera mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo umuyobozi wa wazalendo efurayemu bisimwa yatawe muri yombi hamwe n'abandi ijana na mirongo itanu n'umunani ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu human right watch rirasaba ko abakuru ba gisirikare bategetse ko hakoreshwa amasasu mu gutatanya abantu bakurikiranwa mu burundi kuri wa kane hatangijwe ku mugaragaro igikorwa cy'ibarura ry'abanyagihugu umuhango wabereye igitega ku murwa mukuru w'uburundi nkurirambuye eloge wirikaneja abagize imirwi itandukanye ijejwe gutunganya rusansuma bari bahuriye ku murwa mukuru wa politiki gitega nabo mu bushikiranganji butandukanye ibisata by'abigenga na onu hamwe n'abajejwe intwaro kuva ku nzego z'ibanze kugera hejuru bariko barabira hamwe igitabo ngenderwa ko bazokwisunga kugira bagihinyanyure umushikiranganji wa mbere gervain dirakobuca niwe yari yagiye kugurura ivyo bikorwa yagabishije abari mu nzego z'igihugu berekewe n'ico gikorwa ko bakwiye kwiyubara cane rwose bakagikorana ubwira n'ishaka kandi bakirinda ugusamara kuko ibizova muri iyo rusansuma bizokoreshwa mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu y'abashinga amateka n'abakenguza amateka gervain dirakobuca iyi rusansuma izokora mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ibiharuro bizovamwo arivyo bazokoresha sinibaza ko dukwiye kuza dutanga ibihoho gusa nibaza ko hari ikindi kintu baca badukorera ko muri ico gihe tuba twahindukira igihugu tuzoba tuvuze tuti amatora ntabere bana ba mama muntu waje ngaha amazi yashuha yakanya byagenda gute umutekano wahaba utahaba rusansuma uciriza kugeza kuyikora ubu uzoba rejareja muri iyi rusansuma ni igikorwa kigeretse ku byo twari dusanzwe tujejwe mugabo nagira imiganda babwira umushikiranganji wa mbere izokuza benshi nokujya mu biterako natwe ariko mucamukuru yariko mvuga kandi ngo ijambo ry'inuze ngo guhanga kugira mu nyuga dusanga byagoranye samuel nwetani akora mu gisata ca onu kijejwe igurirana ry'abantu finwap akaba n'umuhanuzi mukuru mu biro bikuru bijejwe rusansuma mu gihugu avuga ko ataterambere rishoboka mu gihe ibiharuro by'abantu n'uko habayeho bitazwi Il ne peut y avoir une bonne planification du développement, de programmes pertinents
nta migambi mizima y'iterambere no gufasha abanyagihugu bishoboka hatabaye kumenya ibitigiri n'urugero babayeho kugeza ku gatumba ka nyuma kari kure kandi atana kimwe gisuzuguwe nikora ndayishimiye umuyobozi mukuru wa isitebu ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya ibiharuro avuga ko iyo rusansuma ifise akabirya kuko ari inshuro ya mbere izoba itunganijwe yihweza igatororokanya ivyerekeye uburimyi n'ubworozi hamwe n'igurirana ry'abantu rusansuma izotuma turonka ibiharuro bigezweho n'ibindi biharuro bifasha mu kugira ngo abafata ingingo cyangwa abategura imigambi y'iterambere mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu bakoresha rusansuma nayo izanye akabirya ni uko ikiyishyiramwo ibijyanye n'uburimyi n'ubworozi ikindi ni uko tuzokoresha ubuhinga bwa none kugira ngo twerekane aho uburaro bw'abanyagihugu butumbereye inyubako zose zubatswe zifasha mu iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi aba ari amashuri amabarabara amavuriro n'ibindi n'ibindi yaba amahoteli iyi rusansuma imaze gusiba gukorwa inshuro zibiri zose nk'uko byatangajwe n'umushikiranganji wa mbere gervain dirakobuca yavuze ko muciriza mu kwezi kwa munani ibwirizwa gukorwa byanka bikunze ibitigiri vya nyuma vyatanzwe na onu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe vyerekana ko abarundi bari hagati mu gihugu bagera ku miliyoni cumi na zibiri ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu na kimwe n'amajana atandatu na mirongo itanu na batandatu ivyo bitigiri kandi vyerekana ko ibice cumi na bitatu n'uduce umunani umunani kwijana muri bo baba mu bisagara rusansuma aheruka mu Burundi yakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani nk'uko vyemezwa n'ikigo Istebu Eroje Burikaneza ijwi rya Amerika perezida w'uburundi evariste ndayishimiye arasaba bamwe mu bakora umurimo wo gucuruza isukari kuwureka niba batabikora mu nyungu z'abanyagihugu Desire Hatungimana ikibazo c'isukari mu Burundi gisigara kananira abahinga ku kwezi umunyagihugu ahabwa ibiro bibiri abafise umuryango munini bakamenyesha ko atanindwi heza ngo ihimare iyo ibonetse igugwa amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana atatu ku kiro abanyagihugu bo mu ntara ya ngozi baganiriye n'ijwi rya amerika bamenyesha ko ikibazo cy'isukari kimaze kubarengera kuko kenshi bagura kuri magendo ku bihumbi bitanu by'amafaranga y'amarundi canke arenga ku kiro hageze ko bayitanga ariko ivyo bumva ahantu muri kati imwe bayitanze nyine ugasanga batekeye n'ibiro bidakwiye bibiri ahandi ugasanga bayitanze saa satu y'ijoro ivyo vyose kugira ngo ronke inforomasiyo bayitangana n'ikibazo kuri ikibazo cy'isukari kiri ikibazo gihambaye rwose hano mu ntara yacu ya Ngozi mu bisanzwe isukari ntituyironka neza nk'uko bikwiye n'ugize arayironka ayironka arinze kuja gutonda nayo ikerekeye ku isoko mu badandaza ntogena ngo bazeyo ni nusu ngo uyironke nico gituma ubu byinshi biradupfana nk'ufise imanza yari akeneye gukoresha agasukari ku rusera ntidushobora kuronka ivyo bibazo birangwa mu rudandazwa rw'isukari nivyo vyatumye umukuru w'igihugu c'uburundi Evariste Ndayishimiye akoranya kuri uno wa kane igitega ku mugwa mukuru wa politike abadandaza barangurira isukari mw'ishyirahamwe sosumo na ba burumatari barongoye intara zose z'uburundi perezida ndayishimiye yakariye abo badandaza anasaba abatashoboye kubahiriza ibyo biyemeje gutanga imihoho bataribonerako bya mbwira ingene mujyama mugasinzira uzi kuri mu isukari umwenegihugu ariko arabira uriko urabyumva no kw'iradiyo hose ariko aravuga bariko barayandikira mu mesaje ukumva ko usinziriye bivemwo bivemwo atabyo ushoboye vamwo vamwo kandi mwizigitirira ku bintu mudashoboye umuntu wese nizigitirire ku kintu imana yamuhaye kuko aha nta n'umwe adafise impano aho musanga muri mu bintu bitari rwanyu nicyo gituma muri kumubikora nabi muri mu bintu bitari rwanyu mbega ni hehe nokura amahera ugiye mu isukari uzoca ugira ucijana hariya ucuronka ibihera ivyo bihera uzowupfubisira ku isi umwe muri abadandaza barangurira mu ishyirahamwe sosumo yamenyesheje umukuru w'igihugu ko abajejwe intwaro bamwe bamwe aribo batuma urwo rudandazwa rutagenda neza kubera inyungu zabo bwite mwadukariye rwose hano isukari ivuye muri sosumo igana mu ntara ishitseyo abandi bagomba kuyinjira n'abatwara kubera ko uwibye igitoki bamufata mugabo uwutwaye itoni icumi adafatwa hari umudandaza ngaha hari adakorera mu ntara cyangwa mu ikomine cyangwa mu izone cyangwa ku mutumba ibyo byose biba abo bose bari kubakurikiye nimba koko bahagarariye abenegihugu muraraba rero ko muri izi nzego nazo atabakingira ikibaba abo badandaza intara ya ngozi ni imwe mu zifise ibibazo byinshi bijanye n'urudandazwa rw'isukari muri iyo ntara itoni cumi na zitanu ziheruka gutangwa zahawe abadandaza batatu bakorera mu gisagara ca ngozi ivyo abandi badandaza bafata nk'ikimenyane umukuru w'igihugu yasabye buramatari wa ngozi emmanuel ntaco sanze ngo amusigurire icyo biva ko ikibazo kitabamworoheye isukari mu bisanzwe bayitoye barayitwaye barayitekera mu masashi kubera igisagara cya ngozi ari kinini igisagara cya ngozi nicyo kirimo rekonsomateri niyo ba- bamaze gutekera bace bayitanga muri karitsiye ijambo rero rimwe uvuze uti izo toni cumi na zitanu zatwawe n'igisagara cya ngozi gusa none ibyo biragoye kuvuga twahaye igisagara cya ngozi gusa inyuma y'izo nyishu za buramatari wa ngozi umukuru w'igihugu yamenyesheje ko baburamatari bameze nk'uwa ngozi ataco bamaze je noca ntanga imihoho ndananiwe babura amatari muri ngaha Ah, mwumvise mwumvise ibyo aribyo babura amatari ari umubyeyi gito ubu iwawe muhira iyo rasiyo yabaye ntoyi mukagura utunyama dukeya uca uvuga uti harya imfura gusa abari muri iyo nama bamenyesheje umukuru w'igihugu ko ubukene bw'isukari muri iryo shirahamwe ryashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cyenda mirongo umunani na kane buva kandi ko iryo shirahamwe ridahingura ibikaju uko bikwiye umukuru w'igihugu yamenyesheje umuyobozi mukuru wa sosimo ko igihe hazosigara n'igikaju kimwe kidahinguye ibituma umwimbu ugabanuka bigatera ibibazo abanyagihugu azosanga yatanze imihoho yasabye kandi ba buramatari gushika bakoresha inama uwo wese ari mu rudandazwa rw'isukari ibyo bazoshikiriza abaca babimurungikira atana kimwe bakuyemwo yasozereye inama yizera ko isukari uko izoboneka kose itegerezwa gusabikanywa n'abanyagihugu ata mwana n'ikinono mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu iryo shirahamwe rimwe rudende rihingura isukari mu burundi ryahinguye amatoni ibihumbi mirongo itatu na bitandatu n'ibiro amajana icenda iyo sukari ntihagije kuko uno mwaka isukari iva hanze y'uburundi kugira isahirize iyihingurwa mu burundi ingana n'amatoni ibihumbi cumi na bitanu nk'uko bishikirizwa na aloise ndayikengurukiye uwo muyobozi mukuru wa sosimo amenyesha ko iyo sukari iva mu bihugu nka zambiya marawi na uganda intumbero ya sosumo ngo ni uko wohingura buri mwaka amatoni ibihumbi mirongo itandatu kugira abanyagihugu baronka isukari ku rwego rwifuza desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda bamwe mu babyeyi bo mu nkambi ya rusenda mu majyepfo y'uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo barasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr guha abana babo ibikoresho by'ishuri mbere y'uko umwaka w'amashuri utangira uvira vedaste ngabo mu gihe hasigaye iminsi igera kuri ine kugira ngo umwaka w'amashuri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane utangire muri amwe mu masoko ndetse no mu maduka yo mu rusenda ubona ababyeyi batitabira kugura ibikoresho by'ishuri by'abana anne marie nduwayezu ni umucuruzi w'ibikoresho by'ishuri aba muri village ya cumi yo mu nkambi ya rusenda ariko baraza cyane kuko amahera atayo bahora bayaronka bapokeye none ubu ntayo kandi kaye zirazimbye bazirangura zizimbye bakaca babura amahera yo kuzigura n'umubyeyi yaje kuyigura yayigura yidoga ko izimbye nawe akeneye amakaye y'abana benshi iyo uganire na bamwe mu babyeyi bagaragaza yuko nta bushobozi bafite bwo kugura ibikoresho by'ishuri kuko kubona amafaranga yo guhahira abana ari ingorabahizi kuri bo zobona ipasavera na misigaro jean ni ababyeyi bo mu nkambi ya rusenda bafite abana bajya ku ishuri basanga ishyirahamwe rya seri ryari rikwiriye guha abana babo ibikoresho by'ishuri mbere y'uko umwaka w'amashuri utangira kuwa mbere tariki ya kane y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu dusaba yuko amakaye na niforome z'abana byotangurana n'umwaka wo gutangura ku- ku mashuri kugira ngo ntibabiduhe nyuma abana bamaze kwirukanwa ku mashuri kubwo kubura ibikoresho ibyo mwigisha icya mbere na mbere nosaba ni uko borungika ibikoresho eh, by'abanyeshuri hakiri kare kugira abana baronke amakaye n'amakaramu n'imyambaro yerekana ko ari abanyeshuri ubundi bw'abakongomani bo kuko bafise amafaranga baba bamaze kubibagurira abavyeyi bagaca batonda bafise iyo myambaro y'ishuri kubera uku gutinda guhabwa ibikoresho by'ishuri kugaragara muri iyi nkambi abarezi bavuga yuko bigira ingaruka ku ireme ry'uburezi kuko bibagora kwigisha abana batagira ibikoresho by'ishuri bigirimana musa ashinzwe uburenganzira bw'abana mu nkambi ya nusenda yemeza yuko hari igihe amashyirahamwe ashinzwe uburezi muri aseri atanga ibikoresho by'ishuri ku bana b'impunzi umwaka w'amashuri ugeze hagati haseri irakunda gufasha cyane mu gutanga ibikoresho by'ishure ntawo bideha ariko ikibazo cyama kibonekeza ni uko eh, bama babitanga igihe gisa n'icyarengeranye Eh, ishuri ritanguye mu kw'icenda eh, ukaza kwibuka gutanga ibikoresho by'ishure mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu hari n'igihe bagera mu kwa kane bariko barabitanga nubwo biri uko hari bamwe mu bana b'abanyeshuri bajya gukingero abandi nabo mu biruhuko bagakora ubucuruzi kugira ngo babone amafaranga yo kugura ibikoresho by'ishuri kuri utwo dutore n'udutomate naragenda kubadirisha bakampa madudu mwayo madudu ndose nkaca nza nkahuza nkadandaza ubwo bufu ndose inyungu narayiguzemo udukaye ndagura utuniforome emwe narashoboye kwitangira inyene ingene nzotangura ishure twagerageje kuvugisha haseri kuri iki kibazo cy'abanyeshuri batarahabwa ibikoresho by'ishuri kandi umwaka w'amashuri ibihumbi na mirongo ibiri na gatatu ibihumbi na mirongo ibiri na kane uzatangira ku wa mbere ntibyadukundira gusa umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya rusenda iranzi olivier avuga yuko icyo kibazo bakigejeje ku mashyirahamwe ashinzwe uburezi muri haseri ikibazo cy'indero cy'abana kibandanse ariko kuno munsi tuvugana eh, nuko haseri imaze kwikoresha inama ikemeza ko umwaka w'ishuri ku bana b'amashuri y'intango ugiye gutangura mugabo gushika ubu nta buryo buri ku meza kugira ngo bushobore gufasha eh, abanyeshuri mu gihe action aid ijejwe ikibazo cy'indero mu nkambi yo yemera ko eh, ishobora gukora icyo gikorwa mugabo kwikora naco atamahera haseri ayiha nico gituma yama yaguye mu ngorane yo kuzana ibikoresho hagati y'umwaka uretse kuba aba banyeshuri bafite ibibazo by'ibikoresho by'ishuri abiga mu mashuri yisumbuye nabo bavuga yuko bafite ikibazo cy'uko bishyura amafaranga y'ishuri mwamenya yuko hashize imyaka irenga ibiri abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye mu nkambi ya rusenda biyishyurira amafaranga y'ishuri bitewe n'uko haseri yababwiye yuko ifite amikoro make vedase gabo ijwi ry'amerika uvira mu mujyi wa Goma kuri uyu wa kane habereye umuhango wo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubuvuzi gakondo inkuru irambuye ari Darius Asanka usibye ibibazo intara ya Kivu ya ruguru ikomeza guhura nabyo muri ibi bihe by'umutekano muke hirya no hino abavuzi gakondo nabo ntabwo bashatse guceceka bitewe n'uko nabo bagenda bafasha mu buryo bwabo abarwayi n'abandi basirikare bakomereka ku rugamba mu kiganiro n'abanyamakuru Dr Isaac Rwamaniza uhagarariye abavuzi gakondo mu karere k'ibiyaga bigari yasobanuye akamaro n'agaciro byo kwizihiza uyu munsi uyu munsi w'abavuzi gakondo b'afurika kuri le 31 out ya buri mwaka tujya dufeta journe agaciro gafite ni ukumenya gakondo ya buri wese nk'abanyafurika kwimenya kwiyubaha no kujya twibuka umuco gakondo wacyo ubwumvikane burahari ko twese utuyoboye ni oms na ministere de la sante mukeshimana alliance na sebi olivier bakomoka i masisi bamaranye imyaka mirongo ine bari kumwe ari umugore n'umugabo muri uyu muhango batubwira ko mu bana umunani babyaranye umwe yari arwaye iseru naho undi arwaye ishishikara bakiri bato bongeye ko iyo hatabaho uburyo bwo kuvura ubu ntabwo bari kuba bakiri bazira mugeyo safina afite imyaka mirongo itandatu n'umunani nawe arashyigikira ubu buvuzi buri gihe ahubwo kuri we abanyafurika bose n'abanyekongo bagombaga nabo gushyigikira ubuvuzi gakondo kuko nibwo abantu bose bo mu cyaro bamenyereye ali asanka darius ijwi ry'amerika igoma hano dusoreje aya makuru y'ikiganiro iwanyu mu ntara mbashimire kuba mudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi imisaya misa ntisabira inka igisigati murangize icyumweru neza mwari kumwe na venusite nshimiyimana muri ko mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda isamiraniye washington dc kanya gato turashikiza ikiganiro cy'umuziki mukunda cyane mukurindira ndabifurije umunsi mwiza
It's the MP record. Dr. Mash production. Holy seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Yelewe, yelewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo vipindi vya furaha manu moja na upendo dusangiri jambo yahuje benshi
agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana